Hello, my lovely viewers. How una dey My name na Olamide Bello from Naija TV. I don't come with this gist again no. and I still don't talk that matter. This Lagos State band of Okada still dem dey fight for there. where do they get the guns from that they shoot. i think the ones i think the ones we got i think the ones we got. i don't know who is shooting gun. people people just dey run they just dey shoot gun dey do if that gun meet person na no be they go dey blame government na make dem please for god sake make dem help us for this matter person may dey go work eight o'clock may dey wake up five o'clock don start to dey wake up three o'clock if bad thing go happen for the person come as pe person wan go enter motor come make dem present possible solution for this matter students may dey go work for may dey go class come dey go late reach class as dem no see motor enter cause eh, crowd don many pass motor crowd many pass motor if una see the rate make crowd eh, many for bus stop now una go fear people too much for bus stop dem no see motor enter motor too full motor don even increase dey even talk say us us dey carry people for lagos now o na us dey dey use dey do bike now and if dem no find something to do and those people dem no make dem dey make dem dey carry okada before make dem no get work dem go start to dey steal o and if dem dey steal na us that thing go dey affect cause i no fit dey if dem start to dey steal na dem go dey attack people for house people wey get money people wey no even get money too dey go dey go use their head carry all this wahala na government we dey beg o make dey help us o make dey help dis community dis orphanage too much as bike no waka now people dey late reach work students dey reach reach school things like that even if students reach school gan if they reach school how they go they wan take concentrate as be say they don tire they don tire so things na make dey help us o ijara fight and this fight na make dey help us make everything dey cancel if dey release bike now everything go dey cancel and wetin even still dey there na be say dey get some place make be say na only bike dey go there and now as bike no waka again how they wan take dey waka how things wan dey go smoothly how person no go late go work so make government please o so make dem please make dem help us na government we go beg for this issue we know say na we know say dem wan try to protect us but we dey beg dem make dem help us make dem help the make dem help the community eh thank you very much eh my name is tegime bello olamide from naija tv don't forget to to click the red button and subscribe for my channel thank you very much i love you.